Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatootaa sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaan taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitootessa 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitootessa 18 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti baankiin daldalaa Itoophiyaa namoottan 500 ol ta'an akka maallaqa isaa deebisanii gaafachuu isaa magaalaa dodolaa keessatti namoottan 10 ol du'uu ajjeefamuu isaanii kaabineen bulchiinsaa naannoo Tigraay naannoo Amaaraatii fi akeekkachiisa kennuu isaa akkasumas qophii keenya torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan sin affeera amma gara oduutti darbina nu wajjin tura.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliinaan jaallanne gammadaati. Baankiin daldalaa kan Itoophiyaa guyyaa kudha lama dura rakkoo caasaa yookaan sirnaa isa mudate hordofuudhaan karaa seeraan ala ta'een baankicha keessaa kanneen maallaqa fudhatan guutummaan yookaan hanga tokko kanneen hin deebisin maqaa namoota 5731 tarreessee ifa gochuusaa beeksisee jira. baankiin kun har'a ibsa baaseen maallaqa fudhatan guutummaan yookaan hanga tokko kanneen hin deebisin hanga sanbata fuullee keenyaa akka lakkoofsa itiyoophiyaatti bitootessa 21 bara 2016tti maallaqa fudhatan akka deebisan daangaa kaa'ee jira kana kabajanii namoonni maallaqa kana deebisan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamu akka hin jirres mirkaneessee jira rakkoo uumame kana booda namoonni seeraan ala maallaqa kana fudhatan akka deebisaniif baankiin kun beellama ammaan dura kennee tureen namoonni kuma kudha afurii fi dhibba afur guutummaan akkasumas hanga tokko deebisuu isaanii beeksiseera. guyyaa har'aa maqaa lakkoofsa herrega baankii damee baankii maallaqa keessa kaa'atanii ifa kan taasise keessa maallaqa fudhatan guutummaatti kan hin deebisin namoota 565 hanga tokko kan deebisan immoo 5166 maallaqa fudhatan beellama kennameen akka deebisaniif hubachiiseera beellama qabameetti hin deebisan taanaan. sabaa himaa adda addaa gargaaramuudhaan maqaa isaanii guutummaadhaan akkasumas suuraa isaanii uummataaf ifa akka taasisu kana malees maallaqa karaa seeraan alaa fudhachuun shakkaman jedhamuudhaan akka yakkaatti tarkaanfiin seeraa kan irratti fudhatamu ta'uu baankiin kun akeekkachiisee jira. waliigalaan maallaqa fudhatame dhibba keessaa harka saddeettama deebisiisuusaa bulchaan baankii biyyoolessaa obbo Maammoo Mihiratu guyyaa kaleessaa ibsanii jiru dhimma kanarratti guutummaan qorannoon gaggeeffamaa akka jiruu fi waan irraa argames gabaasisaa torban tokko booda ibsamaa jedhan gabra mikaa'el gabramadin finfinneerraa gabaaseera. Namoottan waggaa darbe ji'a muddee keessa hiriira mormii wal waraansa balaaleffatu qindeessanii turan sadii akkasumas dura taa'aan paartii warraaqsa uummata Itiyoophiyaa obbo Zinaabuu Abirraa dabalatee guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii hidhamuun isaanii ibsamee jira. Itti aanaa hoogganaan paartii warraaqsa uummata Itiyoophiyaa obbo Abirahaam Zalaalame akka Abirahaam Hayimaanooti akka VOA'tti himanitti namoonni. kun kan qabamanii hidhamanii namoottan hiriira waggaa darbee qindeessaniin walqabatee muddee torba bara kuma lamaa fi digdamii sadii qabamanii mana hidhaa awaash arbaa keessa turanii erga hiikamanii guyyaa lama booda. hidhamuu namoottan kanaa ilaalchisuudhaan tumsii humnoottan tikaatii fi poolisii federaalaa ibsa waggaa darbe kenneeni warreen maqaa hiriiraatiin jeequmsa kaasuudhaa fi socho'aa turan akka ta'an ibsuudhaan himatee turuun isaa ni yaadatama.
qindeessitoonni hiriira kanaa hiriira waggaa darbe sababa qindeessitoonni hiriira waggaa darbe sababni isaan kaleessa itti hidhaman irratti qaama mootummaarraa akka deebiin argamuu hin dandeenye kennedy abaateetu finfinneerraa gabaase amma immoo gara oduu biyya alaatti yommuu darbinu as yuunaayitid isteetsi kutaa meeriilaandii naannoo magaalaa baaltimoorichi riqichi argamu ittuu dooniidhaan hin rukutamin dura tarkaanfii lubbuu namootaan baraaruu danda'u fudhachuudhaaf poolisiin yookaan immoo qaamoleen gargaarsaa kan qaban sakoondii sagaltama qofa akka ta'e himamee ture balaa kanaanis namootaan jaha du'uun isaanii mirkanaa'eera oduun kun bal'inaan kunooti.
doonii sana to'achuu dadhabuusaa ibsuudhaan iyyata namichi doonii sana oofaa ture ega dhaga'anii daqiiqaa tokkoof walakkaa keessatti poolisiin dhaqqabuun sochii konkolaataa riqicha sanaa gamaaf gamanaan ture dhaabuu akka danda'e ibsameera namni tokko hojjetoota ijaarsaa fi naannoo sanatti bobba'anii turan akeekkachiisuuf konkolaataa isaatiin riqicharra ba'uuf akka ture garuu yeroon isaatti darbee dooniin elektiriikiinsaa dhaamee fi koonteenaroota guddaa fe'ee ture utubaa riqichaa sanatti rukutamee jedheera qondaalli poolisiis mufannaa guddaa qaban tokko riqichi guutummaan kufeeraa jedhan. dooniin konteenara fe'ee deelii wiixata halkan sa'aatii torbaaf walakkaatti utubaa riqichichaatti waan rukutameef riqichi dheeraan kan walitti hidhamiinsa guddaa toora geejiba naannichaa ta'e laga paatapaaskoo keessatti akka kufu taasiseera yoo xiqqaate namoonni saddeet bishaan keessatti kufaniiru lama kan baraaraman yoo ta'u jahaan hafan immoo qaama garee ijaarsa riqichaa irratti boolla guutaa turan keessaa du'aniiru jedhamee tilmaamama. kibxata ganamas reeffa isaanii barbaaduun gaggeeffamaa akka ture dubbiimtuun poolisii kutaa meerilaand eleenaa ruusoo himaniiru namoonni achi buuteen isaanii dhabame keessaa lammiiwwan gwaatimaala honduraasii fi meeksikoo irraa dhufan akka jiran dippiloomaatonni biyyoota sanaa himaniiru riqicha kana dhabuun tiraafikii namoota imalanii kan jeequu fi buufata doonii barbaachisaa ta'e danquu danda'a jedhamee eegama.
maatiin biyya keenyaa kurnootaan lakkaa'aman reeffa firoottan isaanii warreen amantiidhaan walqabatee of ajjeessanii qibxata kaleessaa yommuu simatanu gaddi guddaan akkatti dhaga'ame ibsanii jiru kunoota dunkuun bal'inaan.
namoonni ajjeefaman kun miseensota waldaa kiristaanaa good news international church jedhamu turan hoogganaan garee amantii kanaa pool makaanzi hordoftoonni isaa. of beellessuudhaan yeroo dhumaatiin biyya lafaa ta'u du'aan yeroo boqotan jannata akka seenan itti himeeraa jedhama eebila bara 2023 irraa eegalee keeniyaa gama kibba bahaa bosona shaakaaloo keessaa reeffi namoota dhibba afurii olii qotamee ba'eera. mootummaan keeniyaa hundi isaanii sababaa walfakkaataan kan dhuman ta'uu dubbateera haa ta'u malee waggaa tokko booda reeffa sana keessaa soddomii shan qofatu kan eenyu akka ta'e adda baafame kunis maatiin dhibbaan lakkaa'aman kanneen reeffa firoota isaanii awwaallachuu fedhanitti dhiphina dabaleera durateessuu koomishina mirga namoomaa keeniyaati reeffa namoota dhibba sadiif sagaltamaa ol ta'an ammallee adda baafamuu hin dandeenye jedhan saffisa kanaan reeffa namoota dhibba sadiif sagaltamaa ol ta'an adda baasuuf yaalii taasifnuun waggaa kudhaniif as turuuf jirraa jedhaniiru. maatiidhaaf dhimma kana laalchisee xumuratti tolchuu akka dandeenyuuf mootummaan itti yaadee qabeenya hojii kanaaf oolu kennuu qaba jedhee yaadaa jedhaniiru hojiin reeffa qotanii baasuu qorannaa reeffaa gaggeessuu fi adda baasanii firatti dabarsanii kennuuf yeroo dheeraa fudhachaa akka ture qondaaltonni mootummaa himaniiru reeffa akka malee manca'an irratti immoo qorannaa dna tokko tokko adda baasuuf itti fayyadamanii jiran makaanziin eebila darbe poolisitti harka kennachuunsaa ni yaadatama.
haleellaa qilleensa irraa israa'el liibaanos kibbaa keessatti raawwatteen gareen hidhattoota hizboolaa rookeetiidhaan deebii kennee jira kunooti.
tajaajilli balaa tasaa kan israa'el akka beeksisetti magaalaa daangaa ka taate kiiriyaat shaamonaa keessatti haleellaa rookeetii dhaqqabeen namni tokko du'eera. waraanni israa'el haleellaan isaa lebaanan keessatti raawwate gamoo waraanaa irratti kan qiyyaafate ta'uu fi miseensa garee hidhattoota aljamaa al-islaamiyaa kan shira shororkeessummaa Israa'el irratti xiyyeeffatee babal'ise ajjeeseeraa jedheera. Dhaabbatee oduu Ajaans Firaans Pirees yookaan AFP'n qondaala Aljamaa Al-Islaamiyaa waabeeffachuun akka gabaasetti ganda Habaariyaa keessatti namoonni torba ajjeefamaniiru jedheera. Maddeen nageenyaa kan Lebaanan dhaabbata oduu Rooyitarsiifis odeeffannoo walfakkaataa kennaniiru. Hooggarri daangaa qaxxaamuruun gaggeeffamu kun jijjiirraa yeroo dhiyoo Israa'el garee shororkeessummaa Hamaas michuu Hizbollaati ittiin jette Gaazaa keessatti dhabamsiisuuf akeekkattee yeroo raawwattutti kan dhufedha. Waraanni Israa'el roobii har'aa naannoo hospitaala Shifaa kan Gaazaa kaabaa keessatti tarkaanfii lafoo gaggeessuun akkasumas kutaa gaazaa kibbaa naannoo kahaan yuunus keessatti haleellaa qilleensarraa fi lola lafoo raawwachuusaa gabaaseera lola kana yeroof dhaabsisuuf namoota booji'aman gaazaa keessa jiran gadhiisisuuf akkasumas gargaarsi namoomaa lammiilee faalistiiniif ergamu dabaluu laallatee murtii gola nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa dabarse sana boodas walitti dhiyeenyi yaadaa haaraa argameen jiru.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina wixata darbe galgala haleellaa hidhattoonni magaalaa Dodolaatti raawwataniiru jedhaniin namoonni kudha tokko du'uu isaanii bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Paartiin mormituu mootummaan lammiilee nagaadhaaf lammiilee biyyattiitiif akka eegumsa taasisuus gaafateera. Galmoo daawwitii gabasa dabalataa qaba.
ajjecha hidhattootaan wixata darbee godina arsii lixaa magaalaa dodolaatti raawwate jedhameen namoonni kudha tokko du'uun himamee jira obbo amaan daabee itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii magaalaa dodolaa haleellaa kana ilaalchisuun biyoo'eef yoo dubbatan.
rakkoon uumamee jira rakkichi uumame kun ammoo waan tasa uumame saatiin kun naannoo sa'aatii sadiitti uumame namoonni hanga ammaatti lubbuun isaanii rakkoo uumame kanaan du'anii. nama naannoo kudha tokkooti namoonni rukutamanii jiru kuni ammoo humna hidhatee socho'u naannoo kanatti naannoo aanaa daabbaa aanaa gada basaasaatti akkasuma ammoo akkuma biyyaatti ilaallu humni hidhatee socho'u jira ammaatti tilmaama adda baafnee humna hidhatee socho'u kanatu raawwatee yaa'u maqaa. humna kanaatiif hanga ammaatti kan tilmaama keessa seene shanidha. Kanaaf rakkoon kun isaaniin raawwatame jedhamee tilmaamamaa qorannoon ammoo itti fufinsaan gaggeeffamaa jira.
Obbo Amaan yeroo haleellaan kun mudatee lubbuun namoota ganaa darbu humni nageenyaa dhaqqabu maaf dadhabee gaaffii jedhuuf yoo deebii kennan.
Naannoon sun naannoo ganda jannabaati. Garuu magaalaa keessatti ammoo naannoo Garba Kiristoos jedhama. Naannoo charchiin jirutti kanaaf qaamni kun ta'ee abbaa amantaa akkasuma immoo daa'imman akka namni walitti buutti kan raawwate ta'uu isaati. Xiinxalla qabnuun maaltu fakkaate namoonni kunniin mana isaanii keessatti ajjeefaman. Manni isaanii daangaa magaalaa irratti ture. Garuu qaamni kana raawwate ta'ee jedhee istiraateejii isaaniitti yaadee dhimma kana raawwachuudhaaf karoora mataa isaa baasee akka raawwatetti kan agarsiisu namoota ammoo rasaasaan yeroo rukutanii ajjeesan rasaasni kun mataan isaa sagaleen isaa akka hin baane sammuu isaaniitti qabanii kan rukutan fakkaataa sagaleen ba'uu hin dandeenye yeroo sanitti tarkaanfiin kun ammoo yoo fudhatamu ummata sabaan amantaadhaan walitti buusuudhaaf ta'e jedhamee waan yaaddamee raawwatameedha jennee qabannee jirra dhimmichis akkasuma argisiisa kana ammoo mootummaanis bulchiinsi magaalaatiif hin balaaleffata lammiilee nagaa dhimma kana keessatti miidhaman ammoo karaa guutuudhaan gaddi kan nutti dhagame ta'uu isaati.
Haga yoonaa warra badii kana geesse keessa kan to'annoo jala oolee yoo jira gaaffii jedhuufis.
Hanga ammaatti namoonni dhimma kana faana dhahamaa jira namoonni dhimma kana amma hanga ammaatitti hanga naannootti dhimma kana. karaa guutuudhaan hordofamaa jira eenyutu raawwatee abbaa isaatti godhuudhaaf humna kanarratti ammoo tarkaanfii jechuudhaaf sochiin taasifamaa jira qaamolee bulchiinsaa sadarkaadhaan jiranii gochi hojjetame kun ammoo akka waliigalaatti ammoo naannoo kana magaalaa nagaan ture kana maqaa balleessuudhaaf itti yaaddamee hojjetamedha.
Ajjechaa wixata darbee kana ilaalchisuudhaan paartiin siyaasaa innaat paartii har'a ibsa baaseen. balaaleffatee jira obbo daawit biraanuu miseensa hojii raawwachiiftotaa akkasumas immoo sabqunnamtiin uummataa innaat paartii ajjechaan kun kan hordoftoota amantaa ortodoksii tawaahidoo itiyoophiyaa irratti xiyyeeffate jechaan VOA'f himanii jiru.
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ ከተማ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም Akkas jedhu obbo Daawit. Bitootessa kudha ja'a bara 2016 magaalaa Dudulaa halkan sa'aatii sadiif walakkaa kaasee humnoota hidhattootaan haleellaa raawwateen tajaajilaan mana amantaa Dabra Qudusaan Qidus Gabra Kiristoos haadha warraa fi ijoollee isaa lamaan duukaa dhiyeenya gaa'ela isaanii kan raawwatan michoonni tokko diyaaqoniin tokko haadha warraa fi obboleettii isaa waliin walumaa galatti namoonni torba kan hordoftoota amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa ta'anii fi tajaajiltoonni mana amantichaa haala suukanneessaadhaan ajjeefamuu ragaan nu ga'ee jira. Kana malees namoonni hojii humnaan bulan afur kan kibba irraa ol dhufan dudula jiraataa turan ajjeefamuu namoonni torba ammoo miidhaan irra ga'ee hospitaala dudulaatti yaala argataa akka jiran adda baafannee jirra. Egaa nuti ajjechaa dhuma dhabe kanaan walqabatee akka innaat paartiitti mootummaan ajjechaa hordoftootaa fi tajaajiltoota mana amantaa ortodoksii tawaahidoo itti fufe kanatti xumura gochuun ajjechaa kana keessaa akka quba hin qabne mirkaneessuu qabaa jenna. Kanaafis sektaraalee nageenyaa akkas akka ta'u rakkoon akkasii kan mudatuuf maaf akka ta'e akka qoratuu fi walumaa galatti nageenya uummataa akka mirkaneessu ibsa gaafatudha kan nuti baasnee jedhu. ajjichaa kanaaf itti gaafatamaan duraa mootummaadhaa kan jedhan obbo daawit armaan duras mootummaan rakkoo nageenyaa biyyattiin keessa jirti jedhan kanaaf marii gaafanne yaada keenyaaf bakka hin kennee nafee jedhanii jiran.
እንደ ትብብር ፓርቲዎች እናት ፓርቲ መኢአድ ኢያፓ akkas jedhe obbo daawit ammas akka tumsa waloo paartilee እናት paartii meeyad andiit itiyoophiyaa diimokiraasii paartii fi amaara giyonaawit niqinnaaqee taanee adoolessa bara 2015 xalayaadhaan mootummaaf biyyi kun maree siyaasaa akka ishee barbaachisuu fi filannoowwan ta'uu malu jenne gaafannee turre garuu kun erga ta'e ijoonni darbanus namni dhufee nu gaafate hin jiru. nuti egaa haga dandeenye sochii karaa nagaa itti fufnaa jechuun dubbatu namoota ajjechaa wixata darbeen ajjeefaman jedhamee fi kibxata kaleessaa sirni awwaalcha isaanii kan gaggeeffame yoo ta'u itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii magaalaa dodolaa amma rakkoon dabalataa magaalattii keessatti mudatee sochii idilee dhoowwu hin jiru jedhanii jiran dhimma kanarratti mana amantaa ortodoksii tawaahidoo itiyoophiyaa waajjira dubbiimaa mana amantichaa irraa deebii gaafanne hangaawaan waajjirichaa manni amantaa ortodoksii tawaahidoo itiyoophiyaa ammaaf gabaasa qorattoota humnoota nageenyaa mootummaa irraa deebii eegaa akka jirtu vi'oo'eef ibsanii jiru gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaamaarraa.
bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraa bakkaawwan seeraan bulchiinsa naannoo tigraay jala jiran akka kan naannoo isaa ta'e gochuudhaan kitaaba barnootaa keessa galchee barattoota barsiisaa akka jiru ibsuudhaan manni maree yookiin kaabineen naannoo tigraay mormee jira gochichi adeemsa waliigaltee nageenyaatiin faallaa akka ta'e kan eere gabaasni naannoo tigraay dhimma kana hordofee rakkina uumamuu danda'uu fi kan itti gaafatamu mootummaa naannoo amaaraa akka ta'e ibsuu isaa mulugeetaa asbaa maqalee irraa gabaasee jira.
Manni maree bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay dhimma wal dhabdee daangaa mootummaa Amaaraatiin wal qabateen wixata kaleessaa bitootessa kudha ja'a bara kuma lamaa fi kudha ja'a ibsa baasee jira. Ijoon ibsa kanaas mootummaan naannoo Amaaraa kutaa kanaan dura naannoo Tigraay jala ture akka kutaa qaama naannoo Amaaraa ta'eetti fudhachuudhaan kitaaba barnootaa kan kutaa afurii keessatti galchuudhaan barattoonni naannoo Amaaraa akka baratanu taasisaa jiraachuusaati. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatti kanaa sa'anii itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Radaa'ii Allofoom. gochichi waliigaltee nageenyaa mallatteeffame hojiirra oolchuudhaaf gufuu guddaa akka ta'e ibsanii jiru.
አማራ ክልል ልጆች በሚያስተምሩበት የአካባቢያዊ ሳይንስ ትምህርት የአራተኛ ክፍል በአማራ ክልል ብሎ ያካለላቸው የወልቃይት ጠገዴ እና የሰቲት ሁመራ እንደ አንድ ዞን አድርጎ አካሎ ልጆችን እያስተማሩበት ነው ያሉት።
naannoon amaaraa kitaaba kutaa afurii keessatti bakkaawwan walqaayit xagadee seetiit humaraatii fi naannoo sanaa kutaa naannoo amaaraa keessatti galchuudhaan akka godina tokkootti ramadee barattoota barsiisaa jira kun waan ta'uu hin qabneef dogoggora balaqabeessa ta'edha jedhanii humnoottan bulchiinsa naannoo amaaraa lammiilee tigraay irratti ajjeechaa akka raawwatan namoottanis akka jireenya isaanii irraa buqqa'an ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru itti dabaluudhaanis.
ስለዚህ መነሻችን ይህንን መጽሐፍ ነው። ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም ብቻም ሳይሆን የሰላሙ ሂደትንም ቢሆን በደንብ የሚያውክ ነው።
Kanaafuu kaa'umsi keenya kitaaba kana sirrii miti. Sirrii miti qofa jechuuttu hin taane adeemsa nageenyaas sirriitti kan jeequudha jedhan. Ibsi kaabinee bulchiinsa naannoo Tigraay kun mootummaan federaalaa dogoggora qaama isaatiin raawwataman akka sirreessuu hin dandeenye ibsuudhaan. mootummaa federaalaa irratti komii qabanus eeree jira Waldhabdee daangaa naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay gidduu jiru karaa nagaa fi akkaataa heeraatiin furuudhaaf sadarkaa biyyaalessaatti itti aanaa muummee ministeeraatiin kan hoogganamu koree ijaaree hojjechaa akka jiru mootummaan federaalaa torban lamaan dura ibsuun isaa ni beekama. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed dhiyeenya kana yommuu bakka bu'oota uummata naannoo Tigraay wajjiniin marii taasisan bakkaawwan falmisiisaa ta'an sun akka raayyaa ittisa biyyaa jala turan akka buqqaatonni bakka isaaniitti deebi'an. erga buqqaatonni deebi'anii boodas carraan bulchiinsaa kutaawwan falmisiisaa ta'anii akka sagalee uummataa yookiin rifarandamiidhaan murtaa'u ibsanii jiru waa'ee dhimma rifarandamii kanarrattis obbo Radaayii Alleefoomii waan dubbatan qabu.
rifarandam የሚባል በራሱ ህገ መንግስታዊ ስርዓትም ህገ መንግስታዊ አካሄድም አለ።
wanti rifarandamii jedhamu mataansaa adeemsaa fi sirna heeraa qaba. Gaaffiin riifarandamii kan dhiyaachuu qabu mootummaa naannoo Tigraay irratti ta'uu qaba. Yeroo ammaa immoo Tigraay bulchiinsa dhaabbataa ta'e hin qabdu. Kan jiru bulchiinsa yerooti. Haala kana keessatti riifarandamii taasisuu jechuun garee humnaan weerara raawwatee lafa qabatee fi beekamtii kennuu waan ta'eef waan fudhatama qabuu miti. jedhanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa Federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asbaa maqalee irraa beeksisee jira.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti darbina dirree dimookiraasiiti. Rakkoo nageenyaa amma Itoophiyaa keessa jiruun walqabatee gaaffiin dhaloota haaraa yookiin dargaggoota maal ta'uu danda'a? Dhaloonni amma jiru yookiin dargaggoonni Itoophiyaa akkamii arguu barbaadu? Kan jedhuu fi egeree Itoophiyaa ilaalchisuudhaan dhaloonni ammaa maal ta'uu danda'a waan jedhu irratti mitikkuu fi qaaduu beektoota haasisuudhaan dargaggoota bakka bu'oota dargaggoota bakka adda addaa irraa haasofsiisuudhaan qophii dimookiraasii keenya har'aatii fi waan qopheesse qabaa waliin haa caqasnu.
Itoophiyaa keessaa ammayyuu bakki rakkoon nageenyaa jiru keessaa tokko. naannoo oromiyaa yommuu ta'u irra caalaan isaa immoo dargaggoota kan hirmaachisedha barakat dirribaa dhimma kanarratti yommuu deebisu akkas jedha.
akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara kudha sagal jaatamaffaa keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha isaanis gaafii hiree ofii ofii murteeffachuu. fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimookiraasii uummata oromoo waliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'anitti fufaa jiru.
Kana malees jala barakat.
Kana jechuun garuu dargaggoonni har'a jiran fedhii haaraa yookiin gaafii haaraa hin qaban jechuu miti. Dhaabni siyaasaa haaraa fedhii fi gaafii dargaggoota har'a jiran irratti bu'uureffamee dhaabni siyaasaa jabaan ta'e haga ammaatti waan dhaabate natti fakkaatu. Gaaffiiwwan kalees waan hin deebineefis dhaabbileen siyaasa Oromoo bubbuleeyyii ta'an pilaatfoormii siyaasa Oromoo har'as to'atanii argamu. Inni lammaffaa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo gaaffii Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos gaaffii mataa isaanii qabu hidheeyyaadha. Kunis gaaffii aangooti. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos qabsoo dargaggoota Oromootiin bilisa ba'anii fi aangootti dhufan yookaan aangoo argatan jireenya dargaggoota Oromoof dhimmamuu qabu jedhee nama.
Gaaffiin siyaasaa baroota kudha sagal jaatamoota keessa ka'e seenessa sobaan amaarri cunqursaala jedhee kan ka'ee fi hanga ammaatti kan itti fufee jiru rakkoon nageenyaa akka uumamu taasiseera kan jedhu Efreem Mangashaa gaaffiin amma jiru. Gaaffii mirga lubbuun jiraachuutii jechuun ibsa.
Uummata amaaraa osoo laalle mirga lubbuun jiraachuu hin qabu hin eeyyamamuuf sababni isaas paartiin badhaadhinaa waan dubbatan dhageenyeerra amaarri hidhannoo isaa hiikkachuu qaba inni na sodaachisaadha. Ittaansee immoo amaarri kan jiraatu fedhii keenyaanidha jechuudhaan gareen ka'e jiraaf malee uummatichi fedhii siyaasaa qabatee osoo hin taane dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhiisuuti. socho'ee nan hojjedhaadha.
Dargaggeessi biraan dhimma kanarratti yaada isaa nuuf qoode Gooyitoom Barehe bara 1960moota keessa gaaffiiwwan ka'aa turan saboota gidduutti walqixxummaan hin jiruudha. Gaaffiiwwan yeroo sana kaasaniin kan qabsaa'anii milkaa'anis jiru. Kanneen gaaffiin bara sana kaasan hin deebine jechuun ammas qabsoo itti fufaniiran jiru jedhee gara naannoo Tigraayitti yoo dhufne gaaffiin dargaggeessi amma gaafate isa abboonni keenya walqixxummaa sabaa jedhanii ka'aniin ol kan ta'e sanyummaa keenyaan nu balleessuuf kan ka'edha jechuun yommuu ibsu akkas jedha.
Dargaggeessi Tigraay waggoottan lamman darbanitti qabsoo jiraachuu taasisaa ture. Warra na fakkaatuu fi na hooggane jedhee waliin. Kanaaf dargaggeessi Tigraay meeshaa waraanaa kaasee ture. Meeshaa kan kaases weeraruu fi osoo hin taane weerarameeti. Obbolaawwan koo shamarran gudeedamaniiru, abbootiin koo ajjeefamaniiru jechuudhaan. Gaaffiin bara 1960 walqixxummaan sabootaa haa jiraatu kan jedhu yommuu ta'u, inni ammaa kan yeroo sanarraa caalee kan dhufe akka sabaatti cunqursamuu otoo hin taane sababa sabummaa kiyyaatiin akkan du'u narratti labsameera kan jedhudha.
ጭቆና ሳይሆን አሁን ግን እንደ ብሔር እየጠፋሁኝ ነው በማንነት ምክንያት እንድጠፋሁኝ ያለው ድኝ ብሎ ነው እጅጋየሁ አየለ ኬሱማ ኬኛ ይሰብራቲ Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa akka dhufuuf keessumaa jijjiirama bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifame keessatti dargaggeessi adda durummaan gatii kaffaleera. Garuu jijjiiramicharraa amma dargaggeessi abdii kutateera jechuun hima.
Gaaffiiwwan baay'een waan deebiin hin argamnee fi dargaggoonni immoo mootummaa kanarraa waan baay'ee eegaa turan. Haala biyyattiis barbaadanii turan garuu sana argachaa hin jiranu. Kanarraa ka'e dargaggeessi siyaasaan miidhamaa ta'uu fi sirna amma jiru kanarrattis wanti baay'ee abdachiisu jiraachuu dhiisuu ni mala.
Yaadni biraan dargaggoota keessummoota koo ta'aniif ani kaase dhaloonni ammaa yookaan. Dargaggeessi Itoophiyaa akkamii barbaadaa kan jedhudha. Efreem Mangashaa gama isaan biyya abboonnii fi akaakayyuun keenya ijaaran barbaannaa jedha.
Fedhiin dargaggoota Itoophiyaa baay'een maalinni jettee yoo na gaafatte Itoophiyaa abbootaa fi akaakayyuuwwan keenya Immiyyee Minilikii fi Atsee Teediroos itti fufsiisuudha.
Ijjigaayyoo Ayyala immoo. Itoophiyaa hundaaf mijattuu taate barbaanna jechuun dubbata.
Itoophiyaa hundumaaf mijattuu taate balbala carraa hojii caasaa mootummaa keessattis ta'e kan mootummaan alatti banamee arguudha.
Itoophiyaa wal amantaa wal kabajaa fi waraanni keessa hin jirreetu barbaachisa kan jedhan immoo barakatiif hagoosila.
Madaan kalee garee fi saboota jidduutti uumame waan hin furamneef rakkoon xixiqqoo iddoo garaagaraatti uumaman. ol guddachuudhaan gara walitti bu'iinsaa fi haleellaa sabummaa afaanii fi amantaa irratti xiyyeeffatetti jijjiiramaa jiru. Kun irra caala saboota jidduutti hammeenya uumaa jireenya yaada. Kunis carraa biyyattiin akka biyyaatti itti fufuu dandeessu hanga ta'e gaafii keessa galcheera. Inni biraan immoo rakkoon guddaan inni lammaffaan dhimma dimookiraasii waliin kan wal qabatudha.
Hagar miigganabaa'u mattamaman siffattar nu.
Biyyi kan ijaaramu yommuu wal amantaan uumamudha. Seenaa irratti walii galuu qabda. Ga'ee seenaa keessatti akka dhuunfaattis akka gareetti qabduuf beekamtii waliif kennuu qabda. Dhaloonni haaraan amma jiru yaadni isaa tokko miti. Tokko miti qofa osoo hin taane fiixee garaagaraarra kan jirudha. Gama lamaaniinuu nama biyya kooti jechuun yoo hin jiraanne biyya inni jedhamu waraqaa qofaarratti hafa jechuudha.
Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuurraa abdii kutachuun. Itoophiyaan gara diigamuutti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaarra jirti jedhanis jiru.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasa kana bal'inaan fuula miidiyaa hawaasaa keenya irratti hordofuu akka dandeessanis gurra siin buusna. Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo daatkoom jedhaatiin ergaa gulaaltuun qophii keenyaa tujubee horaatii kan asin keessummeessaa ture ani bafqaa dumroodhaan. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jechaa nagaatti bulaa isiniin jenna nagaatti.